hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing my name is mama soj if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video today video be now about tinubu and obasanjo those of you now when i no know obasanjo obasanjo na ex-president of nigeria and those of you now when i no know tinubu tinubu na former governor of lagos state my people my people' news don't reach our side say no be small thing, no no be small gbege oh. tinubu they talk say obasanjo they go against us. say obasanjo they spoil im name They use a lot of yoruba people, a lot of yoruba youth against us. say make no become nigerian president and when obasanjo become president a lot of yoruba people stand for him. We be say they vote for him. why be say e go reach in turn now We be say obasanjo go dey talk say na so buhari do this one na so buhari do that one na so buhari in na buhari whether obasanjo forget say in na yoruba man like him. say whether obasanjo forget say in na yoruba man as long as say dem fit vote obasanjo the way we say obasanjo enter he go two times Now so in go still they go still vote am to wey be say im go enter wey be say nothing go happen say obasanjo no go fit go against am and obasanjo also no put am say make tinubu become president because e know di kind person wey tinubu be if he say make pdp another pdp member make he enter, make another pdp member make he enter because apc don't go nothing come out from apc even good luck time good luck time can't see better pass apc people time and because obasanjo they want make another pdp enter since wey be say apc enter, they not do anything good wey be say eh, the way they even take leave nigeria before apc enter, it e can't even worse pass the way they take meet am before they enter. so obasanjo say whether yoruba na im e wan enter, we be say na im e be tinubu or no be yoruba You no wan join hand together. obasanjo just there for anybody Where go enter as long as e no be tunubu. say he go support the person make e enter but make e no be tunubu. may e no come from tunubu because tunubu. They say when tunubu be governor, say he no do any better work for that lagos say when we say he be governor, he no do any better work for that lagos and everybody wey we say tunubu, they put eh, no improvement for the lagos wey we say no good work na they dem no dey do any good work say now he put some olu for there Now he put Now him put many many government where we say tinubu don't put and they know they do anything good Now only fashola na still try small for that lagos Now fashola na still try small for that lagos why obasanjo me i feel say obasanjo they go against tinubu be say because of disappointment wey be say e get from apc Then wey be say e get from oga oga oga buhari Now im make obasanjo they go against tinubu and obasanjo you know they need to the talk say now another pdp go enter whether na another pdp another pdp wey wan drop for ghana not be yoruba person e be not be yoruba person we not say we want better nigeria but fine but you they see when yoruba people they talk say dem wan go on their own and now you they point out say make another pdp come make it e come rule us so if another pdp come rule us you let us dey know say the one way yoruba people they do Oh, say wey yoruba people they do say they say they won't go on their own say that one no concern you the one wey dem akitoye they do that one no concern you the move they they they take but your own be say make apc no enter make another make pdp enter since we be say they don't give apc chance and AP, AP, eh, pdp try pass apc when they enter make another another pdp enter whether improvement go day. It e not make sense like that yoruba people say they wan deal on their own una say the way fulani the silent people you dey point out say make fulani uh, make another pdp make e con rule make e con rule so you dey expect make the same yoruba people see get up again make they leave their odudua make dem make na come deceive them. give them small small money to cover their mouth then they go come get up again say they won't go vote for they won't go vote for pdp vote for pdp people pdp people when once they enter that one too na see money na dem wan come chop Both Tinubu, all of them, they be one. So for you to drop another PDP, make you enter, say you want me Yoruba people, so make Tinubu Kukuma enter, make it the rule. Because for you to they talk say, me Yoruba people now, they don't wise. So you mean say youth don't wise, so they not go vote for Tinubu. But you want me to vote for another uh, eh, eh, PDP. It e no go make sense. It e no make sense like that. And that PDP where they deceive Yoruba people, make they go vote for. That PDP people, no be Yoruba person, no. Oh. Now another tribe, now it e be we know say we want better nigeria wetin you how you take know say the another pdp wey wan enter say no be you you no go do pass the one wey be say oga wey dey there for now dey do you no go do pass am so you no want make dem vote for tinubu assuming you say you no want make okay if you say you no want make dem vote for tinubu say okay you want make oduduwa stand say you want make oduduwa stand say because the suffer wey be say uh, yoruba people dey pass through the hand of all these uh, fulani people don too much you you okay people go dey hear you say okay oh na true na obasanjo dey talk say yoruba people wan go on their own but you know they talk about that one you dey talk about the person wey be say you go deceive yoruba people come outside they go come vote for the person so that you yourself now you go feel dey collect from the person because you support the person to take enter That is why now you want to use this yoruba people. you wan carry their faith now their faith now you wan use am against dis eh, tinubu we know say tinubu get your own for body oh, my people, make una no get me wrong we know say people tinubu He gets him for body but for obasanjo to go carry another tribe come outside say me, they can't vote for the tribe Me, they can't vote for that person because say the person wan carry money give obasanjo because obasanjo know they do that one for free because all of them, dey be one even where obasanjo they too eh he, he, still get him for body tinubu sef still get him for body but for obasanjo to dey use to start the talk say tinubu work on wetin e do for lagos all the people wey dey draw wey be say dem dey be govnor wetin dem don do we know say that one na true but if you come outside say make oduduwa stand say make fulani people go on their own then oduduwa people go dey listen to you but no be say you con dey twist their brain you con dey use them, you con dey use style style dey talk say make dem come vote for another pdp make dem try another pdp so all these step wey be say oduduwa people don take now wey be say oduduwa pipo don take now say dem wan go on their own now you wan just make all dis eh, eh, step wey dem take now make e just waste like dat then later you go come go there go dey collect your own share every month from di president person wey you point come outside make dem come vote for am and you say make dem no vote for tinubu and you wan drop another draw another person come outside so all dis oduduwa no concern you and you be yoruba man yoruba youth now they don't wise They don't wake up nothing you wan do wey be say you wan take close their mouth again because oduduwa They don't stand say oduduwa no going back now. be oduduwa and even if you feel change the mind of 30 percent pipo inside 100 percent at least 70 percent stand say or oh, they won't collect their oduduwa and i know they should say you go succeed this time around to take close their mouth with money because they don't wise They don't know as on a thing they do say if na don't call you small little thing to take cover their mouth na im be say na cover their mouth See many years Now go use the small money to take buy their future and dem not ready to live that kind of life again they ready to collect their Oduduwa make they work out freely so that they're not going to permit their people again just the way that they do to dey permit their people before before since when we say that they permit their uh, their people and on our way we say that dey on top and I know they speak for dem na make these people say they won't go now when they say they won't go now you dey tell dem say make dem no vote for Tinubu but me they try PDP May they try pdp say pdp go work since we be say apc no work pdp go work if we if another time come we be say pdp come enter pdp no see work Now go see talk say make dem try apc this message wey you dey try to give now you they try to give and say you know you know there with oduduwa people. say you know there with oduduwa people because if you feel talk say make dem vote for pdp member Now be say you know they with Odudua people. Now be say you dey against Odudua move where they move for now. You dey against them. So now be say you know you know they you know even join this Odudua move at all. You know bad Gbadram at all. So because if you bad Gbadram, you go down they speak about them? They talk say Odudua people more. You know Odudua must stand. Yoruba people must do this one. Wetin you they talk now be say make they no vote for Tinubu. Make they vote for another PDP because APC He don't you know he don't do any they don't do anyhow. So make they try make they follow pdp step make they try to vote for pdp whether pdp go fit do everything wey be say apc no gree do for their time so that one not be good advice if you come with that one no yoruba youth go even follow you or support you because for them to support you for oduduwa to support this pdp person wey they try to point come outside They go dem just ikuma use and take follow tinubu because for them to follow this person wey they try to bring come outside They'll they'll use that one up That one just they follow tinubu Yes. Because what is the difference? You not join Odudua, you not join say make Yoruba people go on their own, make they fight for the free freedom, make they fight for their rights. Wait till you they fight for now, now for your own pockets? because the person wey you they use type one point come outside now you don't tell the person say you go know the way you take confuse all those oduduwa people when we say they go just listing since when we say they thought say oduduwa people say they no gbadun tinubu because tinubu don't chop money where we say eh, you go know the way we say you go take confuse them when we say you go take carry their mind come vote for pdp because they know say apc when they dey enter they no try at all so now that time now you wan use and you don't know say all these youth dem they don't wise their eyes don't open They no need all those small, small change again. They want, they want to stand on their own. This Yoruba people, they won't go on their own so that they go get their own better life. So that they go fit get good hospital, good education for their children. Better life. Alright, my people, I go like to end the video for here. Mina, let me know wetin I think for the comment section. And if I never subscribe, mina subscribe. So that I not go miss any celebrity just way I dey upload. On a bye bye till I come on our next time. Bye guys. See you guys in my next video. Bye guys.